iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije umwimbu ushimisha abakozi bo mu kigobere tukaba twihaye rero ko ihangiro ry'ibi bice bitatu bisigaye naho nyine tuzokora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu uzogende neza ugende wegera ibyo twishinze uyo ni domitien ndiho kubwayo komiseri w'ibiro OBR bijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori vya leta inkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi yarimwo inama yabaye hagati mu rwi w'igihugu jejwe ibiganiro hamwe n'abakuru b'imigambwe hamwe n'ikiganiro umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Baratuza yahaye radio ijwi ry'Amerika turazigaruka ko mu kanya kari imbere inyuma y'ibiganiro byatunganijwe mu ntara zo mu gihugu hagati kuri wa gatatu mu rw'isendeyi watunganije ibiganiro ku banyepolitike barongoye imigambwe muri ivyo biganiro vyibonekeje ko hari ukudahuza hagati y'abarongoye imigambwe imwe imwe ku bijanye n'abo kwitaba ibiganiro vyobera hanze y'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga icyo abanyepolitike basabwa kwari ugutanga ivyiyumviro vyotuma hatorerwa umuturama ingorane zihanze igihugu c'u Burundi Pascal Nyabenda arongoye umugambwe CNDD-FDD yasabye ko abanyamigambwe boja mu matora biteguye ko batsinda canke batsindwa ivyo vyotuma bemera ivyavuyemwo gutyo bakareka uwatsinze agatwarira bose uragenda ukagenda witeguye wisuganije uzi neza ko utsinze amatora uragizwa igihugu kuragizwa igihugu naho uragijwe abenegihugu bose ntubukiragijwe abo mugambwe wawe bonyine dutegeza rero kumenya abo turi bo imigambwe uburemere bw'umugambwe uba uragijwe igihugu n'ubuhe ibyo rero twabyumva tuzoba turiko turatora umuti w'ibintu bimwe bimwe abantu bajamwo n'ugukina ugasanga turiko turonona ya mahoro n'umutekano mu gihugu umuvugizi w'umugambwe iprona urongowe na konsiline bigira ashikiriza ko ivyo tuma ingorane ziri mu gihugu zirangira ari uko atawokumirwa mu buzima bw'igihugu aha asaba ko amasezerano y'iyarusha yo kubahirizwa mu gace karabi ry'ugusabikanya ubutegetsi abaganga yarusha baratoye umuti ni ugusabikanya ubutegetsi dufatiye ku masezerano y'amahoro y'iyarusha baragerageje barerekana ingene abarundi bose abagore abahutu abatwa n'abatutsi boheza bagasabikanya ubutegetsi bakiyumvamwo koko ko bose ari abarundi atawandya wangura bagasabikanya ubutegetsi icyo rero niwo muti nyamukuru muri ipona twama dutanga ndetse tukavuga tuti ayo masezerano kumbure twoheza tukayisunga muri vyose na hose mu vyiyumviro bitandukanye vyashikirijwe n'abanyepolitike harimo kudahuza kubo kwitaba ibiganiro vyohuza leta y'u Burundi n'abanyepolitike bahungiye hanze y'igihugu Augustin Nzoji bwami arongoye umugambwe sangwe Pader avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abafashe ibigwanisho badashobora kuja muri ivyo biganiro Ishirahamwe mpuzamakungu mu ngingo mirongo ibiri na cumi n'umunani n'ibiri na kabiri irindwi n'icenda yaravuze neza yuko ibyo biganiro bidakumira bidatumigwamwo abantu bose bakoresha inguvu n'iterabwoba ibyo biranditse ntaho bihari twebwe turemera ingingo za one bibiri na kabiri n'umunani n'ibiri na karindwi n'icenda yuko ibyo biganiro bidakumira dialogue inclusive iba ikabera mu burundi kandi ntijemwo abantu bakoresha iterabwoba ntijemwo abantu bagiye muri violence ariko agatorwa asarongo yabigenga amizero y'abarundi siko abibona avuga ko atamurundi n'umwe yokumirwa agasigura ko abo bagirizwa ivyo vyaha bafise icayi batumye akavuga ko atarabo gukumira uwafashe ibigwanisho arafise kumbura impamvu yarabifashe none uvuze uti uyo uko bigenda kose ntituzopfa tuganiriye wumva none utaba umuhaye ahubwo impigi yuko abandanya muri iyo nzira yo kwitwaza ingimba kandi twashaka yuko atangimba yobaho ariko ko hoba ingingo ko ariyo yoshigwa imbere iyo ngingo nayo ishigwa imbere mu gihe abantu bavuganye umva rero ntibikwiriye ko ari uwo kugara uwo muryango mwomenya ko imigambwe sabanya frodebu urongowe na Rehonsiyo Ngendakumana hamwe na Iprona ishami rirongowe na Caroline Nditije itaserukiwe muri ivyo biganiro mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro vyo hagati mu gihugu bo bamenyesha ko indongozi z'iyo migambwe zari zatumiwe abo bagabo babiri ntitwabaronse ngo bagire ico babivuze ko ariko kizwi nuko mu minsi iheze bari babwiye ijwi rya Amerika ko batazigira bitaba ibiganiro bitumwe ko n'umugwi Sendei ivyo biganiro urongoye umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati Musenyi Musenyeri Justin Ndayisaba yamenyesheje ko ibishikirizwa bizoja mu cegeranyo kizotangwa mu nama nshingamateka vyatunganijwe no kubaserukira amashirahamwe yigenga n'abaserukira amashengero i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze evariste mu burundi ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori za leta obr cinjije imiliyaridi ijana na mirongo ine n'icenda n'ibice indwi mu gice ca mbere c'umwaka ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu aya mafaranga yagabanutse ku bice cumi n'uduce tubiri kw'ijana ugereranije n'ayo cinjije mu mwaka uheze muri iki kiringo ikigo obr kimenyesha ko ibihe vya politike n'umutekano muke igihugu kirimwo arivyo vyatumye haba urwo ruhombo ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ayo mafaranga yinjiye uku gukurikira ayavuye hagati mu gihugu ni miliyaridi mirongo munani na zitatu n'ibice bibiri ayinjijwe n'igisata c'amaduwane ni miliyaridi mirongo itanu n'icenda n'ibice bitandatu n'ayavuye mu makori yandi atandukanye y'ibishoka ku masoko hirya no hino mu gihugu ni miliyaridi zitandatu n'ibice umunani komiseri mukuru wa Robert Domitien Ndihokubwayo avuga ko amafaranga ico kigo cinjije ari umwimbu ushimishije naho batashitse kwihangiro bari bihaye ni biharuro umwimbu ushimisha abakozi bo mu kigobe tukaba twihaye rero ko ihangiro ry'ibi bice bitatu bisigaye naho nyine tuzokora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu uzogende neza ugende wegera ibyo twishinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki kiringo c'amezi atatu ya mbere y'umwaka ikigo Ober cari carengeje amafaranga cari ciyemeje kwinjiza mu kigega c'igihugu caronse imiliyaridi ijana na mirongo itatu na zitandatu n'ibice indwi mu gihe cari categekanije kwinjiza imiliyaridi ijana na mirongo itandatu n'ibice icenda mu cegeranyo ico kigo casohoye gisigura ko icatumye ibi bitigiri bisubira inyuma ari ibihe vya politike n'umutekano mu kigihugu kirimo mu ntumbero yo gukora neza kurusha ikigo Ober giherutse gutanga ibibazo ku bakozi bashasha bifuza kwinjira mu kazi n'abasubirira abahevye akazi muri ico kigo ariko hari abantu batari bake bidoze bavuga ko mu bibazo byakoreshejwe harimo ibijanye na kahise indondabihugu canke indimi nk'igifaransa n'ibindi mu gihe ivyo bazokora bijanye n'ivy'amaduwane amatagisi n'amakori vyonyene komiseri mukuru wa Robert yishura bibaza ko barenganijwe ko ari bisanzwe rwose kubazwa muri ubwo buryo urupfu ni imvana birajana umunyeshuri uwo ari we wese iyo ikibazo kimunaniye avuga ngo umwigisha atanze ikibazo kigoye ikibazo twabajije ni ikibazo ata kibazo na kimwe kirimwo hari umuntu n'umwe yagikoze yovuga ko ataco yize kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri mato mato gushika aheze kaminuza sinzi umuntu yabonye ico kibazo kuko ubu murashobora kukironka ubu nta ngorane uwo ari we wese agisavye turakimuha atariko murashiso ibi nivyo mwabajije abantu bize kaminuza umwana yiga mu mwaka w'icenda nuwo yize kaminuza yidoga we nuwaheye ico nagomba kubabwira rero twabajije igifaransa kuko igifaransa nico dukoresha ku munsi ku munsi mu kigo obeye duca rero turashirako n'akaburyo tubaza yuko umuntu azi kahise k'igihugu utazi kahise kawe kazoza kuzogategura gute abidoze ngo kumbure ngo twabajije ngo ngo kahise ngo twabajije iby'abami cyari ikibazo kimwe kiri ku inota rimwe ku manota ijana natore mirongo icenda n'icenda bisigaye tumuhe amanota Domisende yo kubwayo avuga kandi kwigituma ikigarongoye gitanga ibibazo vy'indimi ari kugira ngo barabe urugera abantu bafise ubumenyi kuko hari abakozi yasanze badashobora kugira neza amaraporo y'akazi ubu ikigo Robert kivuga ko hari uwundi mugambi mushasha wo gukorana n'urwaruka kiriko kirateza imbere mu ntumbero yo guhimiriza abantu gutanga amakori n'amatagisi atawurinze kubiruka inyuma mu mezi atatu ari imbere ikigo Robert kivuga ko cizigiye kuzokwegeranya imiliyaridi ijana na mirongo ine na zitatu n'ibice icenda ico kigo kimenyesha kandi ko ciyemeje kugwanya abarya igiturire gihereye ku bakozi baco muri iki kiringo ngo abakozi cumi n'umwe bikekwa ko bariye canke batsigiturire barumvirijwe n'ibiro bijejwe kugenzura abakozi mbere abagera kuri batatu bakaba barirukanywe eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze roje umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi aremeza ko igisirikare kirariye urubibe rwo ku kiriba mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi aho igisirikare cy'ico gihugu kiriko kirahiga abarwanya ubutegetsi mu Burundi bakorera muri iyo ntara bo mu hari FNL reka tutega amatwi uh, Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro yahaye iradio yahaye iradio ijwi ry'Amerika
nagomba ntange umuco kuri ibyo biri kuberanikwa hirya no hino kumenyesha amakuru bimwe bimwe ibindi nabyo bikavugwa ku gikorwa kiriko kirabera mu buseruko bw'igihugu cya repubulika ihanira intwaro rusange ya kongo ahantu za kiriba ni igikorwa cy'abasirikare ba kongo frdc batunganije kuko bari babonye hariho imigwi isanzwe icumbitseho ko ihungabanya umutekano haba mu gihugu cy'u Burundi canke no mu gihugu ca Kongo nyene bari basanzwe bacumbitsemwo uwo mugwi rero ukaba nk'uko amatohoza yabimenyesheje ari umugwi wa FNL bita ngo ni yanza bampema ico gikorwa rero caratunganijwe kuva ku munsi wa gatandatu kiriko kibera ku ruhande rwa Kongo abasirikare b'u Burundi ntabyo barimwo kuko ntibaja butsimbibe baguma bategereye hafi ku rubibe duhana mu gice ca Rukoko ico gikorwa kiriko gikorwa n'abasirikare ba Kongo amakuru muhabwa n'abasirikare b'igihugu ca Kongo avugiye ku vyerekeye uwo murwi hari abamaze gufatwa gushika ubu ibikorwa biracabandanya ntituza turababaza cane rwose ibyo bariko barakora ingene bigenda gusa twe turaba yuko atawucaruka ngo ahunge aza iwacu ku ruhande rw'iwacu nta na kimwe kirabonekaho ibyo nibyo notanga nayo ku ruhande rwa kongo ngira ngo abakongomani bo nibo byivugira muri ko mutubwira ko uyu muhari fnl urwanya ubutegetsi utaratera ku butaka bw'uburundi oya ntibari nta bitero baragira mugabo murazi yuko bahora bakora ibintu byo kunyuruza abantu bagategera n'imodoka iyo haje bake bake bakorera mu migore nka batatu aho ntawe uca avuga ngo ni ibitero ibyo nibyo bahora bakunda kugira kujya kwibarabara rikuru rya gatanu rivi bujumbura rigenda mu cy'ibitoki ejo ku munsi wa mbere eka no kwa mungu hari ibitero byakozwe mu ntara ya ruyigi ku rubibe igihugu cy'u Burundi gisanye n'igihugu cya Tanzania muba mufise mu gisirikare cy'u Burundi muba mufise umugambi uko mukorana n'igisirikare cya Tanzania kugira ngo mukorere hamwe nk'uko muriko murakorera hamwe n'igihugu cya Kongo ivyo vyakozwe muri iyo ntara yo mu buseruko hariho imigwi y'inkozi z'ikibi yaje ikica abanyagihugu bari biriwe ahantu ku isoko biremeye amasoko bariko barakora imirimo yabo birababaje birababaje rwose kuko uko byagenze abantu batanu bapfuye ni benshi igihugu ca tanzania dusanzwe dukorana neza cyane rwose mu bijyanye n'umutekano abacaba igipolisi cyangwa abasirikare bakorera muri ako karere turazi neza niba bahungiye mu gihugu cya tanzania yuko kidashobora kubaha indaro ko iminsi yose hagize n'uwiba tungwa akakijyana i tanzania baramufata n'igitungo bakagifata bagaca babigarukana kuko na twebwe hagize ibibera ino iwacu bikabera ino abatanzaniya bakatubwira tuca tubikora tukabasubiza ibyabo nta nkeka rero ibyo bikorwa byo gukorana byari bisanzwe bihari mu gusozera mushinganahe gaspar baratuza hagize iminsi haterwa reka hakorwa ibitero ku basirikare bakuru bakuru aho twavuga darius ikurakure didier muhimpundu eka n'uwundi umusirikare yagandaguriwe ku rugo iwe mu ndwi iheze hari ingingo zikomeye igisirikare cy'uburundi cyoba kiriko kirafata kugira ngo gicungereye umutekano w'abasirikare bacu kuri icyo kibazo cyo no kwishyura ni uko ibi ntibyari biherutse kuboneka ku ruhande rw'igisirikare cyacu nicyo bita mu rurimi rw'igifaransa menasi iyo rero bene ibyo biserutse bikaboneka igisirikare ntikicara iminsi yose bama bariko bariga abasirikare ingene bategura iby'umwansi bariko aratega ibyo byashyitse si ukubuka yuko byagizwe n'abashaka kurondera abasirikare gusa biraboneka intumbero nini y'uko barondera umutima w'igihugu kuko izo ntwazangabo zifise ikintu zimaze zari zifise ikintu zimaze ku gihugu kuba rero barazambuye ubuzima igisirikare ntikicara kiraba ingene gihindura nako congereza uburyo bw'ingene cyahora gikora barabatuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane guseka ukanye mwaduhaye yego murakoze namwe kuba mwashoboye kumbaza muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza ikiyago ca politike mutegurirwa na studio ijambo mu kiyago ca politike ntorere kazoza uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mutekano muri komine mukike imwe mu makomine yaranzwe n'imyiyerekano mu bihe vy'imbere y'amatora uno munsi tukarabira hamwe ivyiyumviro vy'ugwaruka rwo muri komine mukike ku vyerekeye itsimbatazwa ry'umutekano
mbega yemwe kukidufubuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko twiyamenyo y'abatwenzi
reka tudatevye duha ijambo kirisi munezero
komine mukike iri mu makomine y'intara ya bujumbura yabayemo imyiyerekano mu bihe byegereje amatora abenshi mu bayitaba bakaba barugwaruka uyu munsi inyuma hafi y'uwo mwaka haravugwa abitwaje ibigwanisho batazwi bagisibije na cane cane mu busuma bw'imihana no mu micungararo uretse n'ivyo ubutembereye aho muri komine ya mukike bugorovye arabona imigwi y'abasirikare batari bake batembera mu mitumba y'iyo komine imbere y'uko duha ijambo ugaruka rwahimukike twagira tubanze tubashikane ku rubaho ni muri komine gisozi mu ntara ya mwaro ku mahwane y'amakomine atatu mukike gisozi hamwe na komine mugamba y'intara ya bururi abadandaza baho ku rubaho baraherutse gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe bakavuga ko boba bari baje bavuye muri mukike abandi bati ni muri komine mugamba studio y'ijambo ikaba yarungitse mugenzi wacu terence manirakiza baramurashe akora mu kabari none n'amahera batwaka twe ntayo twashobora kuronka yarashwe n'abantu baje kwiba ikiyange ikiyange uyo ni inshuti yuherutse guhura n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze aho adandariza kubera metero nka bitanu uvuye ku muji wagenda hafi y'aho bita ku rubaho ako karere ngo karabangamiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho biba imihana abadandaza eka mbere n'imiduga irengana bugorovye mu bitero bikomeye byakozwe n'abo bantu bitwaje ibigwanisho twashimye kugaruka ku badandaza baho ku rubaho bibwe hari ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mudandaza araducira ku mayange uko byamugendeye muri iryo joro basambuye amatafari barasambura barinjira baratwara amahera atari make tuba tumaze iminsi tudandaza kuri kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa mungu menshi amahera atari make baratwarana n'inzoga umukozi yaragombye kubyuka tuba ngaha ati twumva twugaranye turugurura bikanga uyu munsi ibikorwa birabandanya aho ku rubaho ariko rero ngo n'ubu umutima nturi mu nda baratinya kugirirwa nabi nk'ubu kubera izi ngorane ziri hose mu bisanzwe nta muntu agitekana ntitunakidandaza mu bisanzwe ntitudandaza neza kubera izi ngorane z'umutekano muke twe ntabyo tumenye kuko iyo twumvise hari umutekano muke tujya twugara tujya tugenda twe ngaha twaba dutaha nka saa tanu y'ijoro saa yine ubu saa moya umuntu aba yagiye yashyitse ubu saa tanu nta muntu ari bakiri ngaha noneho ikadandaza abo banyagihugu ngo ntibaheza ngo bamenye iyo ababateye bazanana ariko bamwe bagakeka ko bashobora kuba baca muri komine mukike canke mu icungararo ya komine mugamba abo banyagihugu bakemeza ko kenshi umutekano muke uboneka mu gihe abajejwe umutekano baba binjiye mu mitumba nk'abo bagwanyi bahuye n'abasirikare cyangwa abapolisi urabona nk'uko ababa bari ngaha kandi batagiye batagiye no muri ivyo batanabizi hagacaza nk'imodoka y'igipolisi naho abaciye nk'umukomiseri agaca ngaha ahaciye no kuvuga uwo bihuye namba ari umwana akiri mutonya naho atabazi namba baca babapakira bakabatwarira bagasaba ko igitigiri cy'abajejwe umutekano cyo kongerezwa kugira bizere ko ubusuma n'ubwicanyi bw'aho hantu butosubira ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushira hamwe
ikiganiro n'intorere kazoza nk'uko mwabyumvise turiko turaganira ku ruhara rw'ugwaruka mu kugarukana amahoro n'umutekano muri komine mukike ubu naho reka dushike muri zone mayuyu aho muri komine mukike twayaze n'urwaruka ruhurikiye mu migambwe fnl cmdd fdd uprona imuhari w'ingendanyi hamwe na croix rouge none muri komine mukike hahitiye amaki mu bisanzwe ibihuha byari imbere amatora agihera mugabo kubera ko urwaruka rumwe rumwe twagiye turacisha ko tukigishanya iyo turi mu mirimo itandukanye turabye yuko atanyungu birimwo gusubiranamwo atakintu na kimwe vyotuzanira ivyo byavuye biduha icigwa turabireka turumvikana twese tuja hamwe ubu turi mu mugwi umwe tukagirana ina- inama hamwe tugakorana akazi hamwe ndetse n'igikomye tugitabari- dutabarira hamwe tukavugana kugira ngo ntihagire umwasi yo duca mu ryahuye tubanze tubaze tuti aha iwacu akahitiye byari byifashe gute murakoze cyane aha iwacu dufatiye imbere y'amatora mbere je niho noshishikara cyane niho mbona hari hashushe kugwaruka hariho abantu ngira ngo sinzi sinobita abansensa kuyoze barambari- barambabarira kuko batwigisha ibintu ama natwe tu- twagiye mu ibarabara turafata i- am- ibihiri turugara amabarabara jewe mu bisanzwe nari nsanzwe nkora- nkunda guku- guhura n'imihari mugabo muri iyo mihari twaca tubona urwaruka rwinshi twaronka akajya kubakwega duti iyi nzira ntishika iyi nzira ntishika benshi baratwumviye ni nacyo gituma mu mvubu uye ubu havugwa nagahingwe n'ukuri haragendwa naho dufite iceyi benshi baza bahatinya na twebwe nyine twaritinya ubwacu ukabona ko uvuye ngaho ukashika nka ku birometero nka cumi ukumva ubwoba wibaza ko uhura na- n'abajejwe umutekano bashobora kugira nabi kan- kandi bakwitiranije ni ukuri ubu novuga yuko ico gihe imbere y'amatora ntihari horoshe ntihari horoshe n'ibi- n'imirimo imwe imwe haba ku makomine haba ku mashuri byose byarahagaze bihagaritswe n'urwaruka bitwaje ubuhiri gusa nta nta mpuho bari bafise mumbwire mbega mu bihe by'amatora hoho n'inyuma y'amatora haravuzwe hamasase byari byifashe gute eh je ndikandi kumana Dominique nkuko bagenzi banje bagiye babivuga imbere y'amatora hari habi cyane harabaye mu manifestation baraja mu barabara yego uruhagaragwa rabaye mu mabarabara ikomine yacu iratakaza ibintu byinshi cyane isoko ntiyarema neza hari ubwoba bwinshi no mu banyagihugu urutaja mu mu- mu- mu- mw'ibarabara rwogo rwaba ari mu bururi mu biki bo hariho abayikumira muhira cyangwa bakikora ibikorwa byabo cyangwa hariho bakaguma bahu- bajya hamwe bakavugana ibi- ibibega hanyuma hagwaruka rwayo ntirwigize rushamirana ngo ruje hagati rushamirane bo inyuma amatora aheze niho byagiye kuza cyane cyane batakurasana ariko ntitwuvuga ngo abo bantu barasa twarababona ni masoro yavuga mu ijoro tukabyumva gutyo nta n'umuyoza yimanga uje n'ababonye ngo baraca ntibaraba Mhm.
reka nta na kimwe twabona twabyumva mu ijoro turi mu mihana aha iyi mukike haravuzwe ama- inkoho amasase n'ibindi bintu biturika bitera ubwoba kumbura umutari mumenyereye hari mu gihe cy'amatora n'inyuma yayo Mm. Bo, twe twumvise amasasu umuntu yarabunda ahari amakarinda yakobuca kuko kenshi byavuga mu ijoro ku murango ntabyo twigera tubona Mm.
ko ni hari muri mwe bwe nyine urwaruka ko ngaha aya aya ni ukuri ariko ntabyo twamenya bo nka jewe ndabyo aho mba abatubanye ndibaza ko atagwaruka rwarimo Mm, kuko n'igihe c'imyiyerekano ba- wasanga bafise ubuhiri canke amabuye nta nkoba baba bafise uyu munsi naho nyine abantu baravuga bati nimukike n'ubu wokumva ngo hari abantu barenganye bitwaje inkoho canke batera ubwoba jewe nkuko ndabyumva ndabyumva nk'ibihuha kuko nk'abo bantu bavuga ntabwo turabona twebwe ngahe mu kike kenshi bavuga ko baza mu ijoro hari abo baba bavuga ko ari abasuma kuko ngaha amaja hafi ngaha tuba ngahe mu kike nta baraza ngo ngaha bariba mu mabutike y'abantu umuntu bakibaja ko umuntu kumwiba bazi ko baba bafise nk'amahera bahagenda bakamwiba mugabo ni abantu baza ari nk'abangahe usanga bashika nka batanu nk'umwe ukumva ko hari umwe baba bafise nk'inkuba ari umuntu umwe twovuga yuko yoco bari nk'ikirobero wari nk'abasuma ariko tuba tubyibara twebwe nagira ngo babaze umuntu arabye amakuru amaze igihe avugwa baravuga bati aha mu micunga ararushika hariya mu ijenda hose kwibarabara ry'igisozi n'ahandi hose bavuga bati hari abantu baje bara- bariba hari abantu baje baratera mu ibarabara abantu bariko bararengana bakavuga ati abo bantu tubaravye baje bazana ni mukike je nitwa ndayikeje alex mu bisanzwe ngaha muri komine yacu ya mukike ivyo bintu vy'abantu bagwana Ntivya ntivyigeze urwaruka rubijamo gusa hariho abantu baja kwiba nkuko ba mugenzi wanje yagiye arabivuga baja kwiba mu mazu bakurikiye umuntu afise amahera canke amabotike barya bafise amahera hama hakaba n'abandi bagom- bat- twofata yuko ari nk'abatoba tukavyumva hirya yacu babivuga mw'iradiyo jewe nitwa kabondo lucien ndi umuvuka komine iyo numvise yuko bariko baravuga ko hari abantu bagiye gutera hanaka bakavuga ko baje bava imukike jewe birambabaza nkarira munda nkarira atawe ndayaha kuko ni igitutsi gihambaye cyane Eh, ubwacu dutangura gusuzumana kandi turazinanye iyo dusuzumanye tukabona nakaraha nakaraha nakaraha hamukaza bumva ngo aba- ngo abanyamukike bateye aha urumva ko niceye kandi rero icyo cyeyi kugira kituve ko bo, kumva ari peti ngira ngo imana izodufasha ukuri kurateba mugabo utari kuraje habona je harageze igihe ndabwira musitani nti mu gutanga indangamuntu aza araraba abo ba- biyanika ko ari abanyamukike kuko hari abo usanga bavuye ahandi ari nk'abakozi akava nk'ingozi cyangwa ikaruzi akora ino agaca aza kurondera akarangamuntu babafatira hariya ngo eh, eh, ni umunyamukike icyo ni cya gitutsi kandi icyo kintu umusitanteri yadukundiye arakidukorera abaha indangamuntu bose ubu uye babanza guca ku mukuru w'umutumba akabaha urwandiko ko baba aho hantu abazi n'itangazo yaciye arimanika nitwa Ndoresi Diodone je iyo numvise bariko baravuga yuko abantu bahungabanya umutekano bava muri mukike birambabaza cane kuko iyo turiko turabiraba nk'abantu kenshi bo muri mukike naho mutamuzanye n'abantu benshi muramenyana ahantu- ahantu bamwe bamwe musanga mumenyeranye aba bajene benshi muramenyana kubera murahurira ku mashuri murahurira mu bintu bitandukanye mukamenyana urashobora kumenya ati naka iyo bari muri ibi nuka iyo bari muri ibi kubera muravugana benshi mwamuzinanye ugaca usanga abo bantu niwe nta bozi muri abo bavuga ugaca usanga muri abo nta n'umwe umenyamo usanga ivyo bintu ucafuza kumina kuvanga n'abanyamukike nko bashaka kuvuga ngo bava mukike mukike ari mukike umusozi mukike uri hariya aya mukike uhona uhaza mugamba na mukike usanga ngo bava mu- mukike basanga si mukike komine ubwo musozi uri- ushobora kuba uri no muri mugamba ushaka kuvuga wava muri mugamba uhaza muri mukike guhungabanya umutekano muri mukike ntawe ubimenya abo bantu kuko ntawe urabamenya n'ubu gushika ubu uye aha uko twahabonye na cyane cyane ku migoroba turasanga abajejwe umutekano bagwicwe tuvyumva gutega Dominique je kuba abajeje umutekano barabongereje ni byiza cyane kuko iyo bimaze kuvugwa ati turabona ko ari ibimenyetso by'umutekano muke na cyane cyane urabona ibi- iyo byagiye biravugwa byarashyitse ngaha muri mugamba byashyitse ngaha muri mugamba ayo barashika bara- bakaja kwiba bakagenda mu ijoro bakiba ku badandaza muka- bakarasa insasi zikaza ziravuga abo muri mugamba bagaca bavuga ati "Eh, nyabuna abantu badutera bava muri mukike ati "Ni nacyo gituma ubona abasudino babagwije bakaza ari benshi kuko muri mugamba bavuga ati bava muri mukike badutera natwe tukavuga tuti abo bantu bo muri mugamba baca bavuga ati reka rero kubazinye abajeje umutekano bakwiye reka ba- barabe abo banye- abo bagwanyi aho bariko ndazi ko nukuri vrema twe twarashimye kubona barabazanye baducungire hamagaruke umutekano ugaruke nkuko byari bimeze urakoze kirisi munezero n'urwaruka mwariko muraganira ku vyerekeye umutekano muri komine mukike mu ntara ya bujumbura reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza cuno munsi jerome niyonzima nti mururanige mu banyu no mu vyanyu naho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
murakoze studio ijambo mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse ko mu makuru twabwiye twabwiye ko eh, umurwi w'igihugu eh, w'urundi ujejwe gutunganya ibiganiro wabonanye n'abanyapolitike eka abakuru b'imigambwe bakaba baganiye ku kibazo cy'ibiganiro bakaba rero badahuza ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane ku byerekeye ibiganiro vyobera hanze twabwiye kandi ko ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori obera kitashoboye gukwiza amafaranga cyari kimaze gutoza muri iki gihe mu mwaka uheze Eh, inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twategura uyu munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye mu masaha ari imbere turabashikiriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza